iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika pasika nziza inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwatumvira kuri www akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo hareruya ya korari herimane iyi ndirimbo tuyicuranze mu gihe abakirisitu bo ku isi yose barimo kwizihiza umunsi mukuru wa pasika ku bakirisitu uyu munsi ubibutsa izuka ry'umucunguzi wabo yezu kirisitu pasika nziza rero ku bakunzi bacu bari mu burundi baba bari mu rwanda bari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo pasika nziza ku batuye umugabane wa afurika yose abari ku mugabane wa aziya uburayi amerika ya ruguru n'ahandi hose muri hirya no hino ku isi mwese pasika nziza pasika nziza kandi ku bari mu bitaro abari mu mazu y'imbohe n'abatishoboye pasika nziza ku mpunzi z'abarundi z'abanyarwanda n'izindi mpunzi zose aho ziri hose ku isi pasika nziza ku bari mahama na kivale rusenda nyarugusu nduta na kakuma twabwira ko mu butumwa yatanze bujyanye n'uyu munsi mukuru wa pasika papa francis yiyamye abayobozi bategekesha igitugu maze asaba ibihugu kwita ku kugabanya no gukemura amakimbirane abyara intambara n'imvururu ku isi muri aka kanya rero twabahariye uru rubuga kugira ngo muduhamagare mwifurize imiryango yanyu abavandimwe banyu pasika nziza reka duhere kuri pacifique we- wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
bagabikosora ntabwo ari pacifique ni patrick we patrick umbabarire uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura mu kamenge pasika yagenze ite
ashaka pasika ryamerereye yagenze neza kuko abantu bagiye gusenga je nubwo sinashitseyo Mm.
abantu baba banyine ndabona bagize pasika ni nziza nyine ndagenda ndashima ko ndakomeye Mm. hanyuma Kuko- urifuza gutasha cyangwa se kwifuriza abawe pasika nziza
yego bwa mbere ngomba kwipfuriza pasika nziza nyene icyubahiro kizigenza umukuru w'igihugu cy'u Burundi we n'umuryango wiwe bagire pasika nziza ama nca nipfuriza pasika nziza ababyeyi banje bari mu ntara ya cibitoki ahantu bita muri komine mugina ku mutumba wa rusagara nkaca nshirimbira ahantu bita irugendo hari umugenzi wanje rwose aba ahantu bita mu nyabiho yit- batazira ngweshi Nka- nkipfuriza pasika nziza abavukanye abagenzi twiganye abagenzi twigana abari hano mu gihugu n'abari hanze y'igihugu nkaba ntibagiye n'umugenzi nkunda cyane atari hano mu gihugu aca yimenya namwifurize pasika nziza uyu munsi aryoherwe agirirwe ubuntu bwo kuryoherwa n'aho benshi ku isi atari benshi baryohewe mugo ndamwipfurije kuryoherwa kuri uno munsi urakoze cyane patrick eh, mukamenge mu mujyi wa bujumbura mu gihugu cy'u burundi ukomeze ugire pasika nziza hari n'abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu omari aminadabu yatwandikiye agira ngo ndifuriza pasika nziza umuryango wanjye wose utuye hano muri gasabo inshuti zanjye zose harimo gasake kimenyi inosa na rukundo jean paul mushiki wanjye utuye uganda witwa christine na marume abana be bose ngo yari aminadabu omar ubifuriza umunsi w'ibyishimo ngo atibagiwe abanyamakuru b'ijwi ry'amerika cyane cyane eric bagira uw'ubusa reka dufate na emmanuel mwiriwe neza emmanuel uranyumva mwiriwe mwiriwe pasika nziza
mwese hamwe uri hehe
Eh, ndi ahantu hitwa mu birunga mu santire ya rwanda rushya aho ni i musanze ni mu karere ka musanze Eh, iyo santere kubera iki yiswe rwanda rushya
Eh, ni ahantu hari gutera imbere urebye ni no mu cyaro ariko ubu hageze amashanyarazi hari ibikorwa remezo tu Mm. Pas- Eh.
pasika yabagezeho se
Ah, urebye pasika twayijirije mu kiliziya na bitewe n'uko yo ntawe utizira nka noheli nk'izindi minsi mikuru kuko abanyeshuri bari kujya kwiga nta mbese nta twiziriza mu mitima Mm, ubutumwa wakuye muri kiliziya ni ubuhe bujyanye n'uyu munsi
ubutumwa nakuyemo ni uko yezu yatu- agomba kutuvukira mu mitima tuka- tugasabana bagenzi bacu tukabana mu mahoro Mm.
Mm, ngaho rero suhuza abavandimwe bawe
ariko rwema wi
ndabanza gushimira rwose ni inzozi kuvugira ku radiyo yumvikana ku isi hose rwose ni iby'ingenzi tu urakoze cyane niyo Ndatungu- mpamvu tuyita radiyo yanyu yewe ndatunguwe vurema ndatunguwe pe Eh, urakoze cyane Mm, ndifuriza umunsi mukuru wa pasika mama wanjye akingene marigo danse Mm.
n'abanyeshuri twiganye muri gurupe sikore ya kitabura poromosiyo ya bibiri na cumi na gatandatu mcb Mm.
nkifuriza katabarwa gilbert wakaba ari porofe wanyigishije isomo rya kemisitiri Mm.
nkifuriza uyu munsi mukuru wa pasika abatuye umurenge wa shingiro bose Mm.
Eh, nkifuriza uyu munsi mukuru perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame Mm.
eh, n'umukobwa uri uganda witwa bira ayirine
urakoze yego ngaho urangiza
nkifuriza by'umwihariko abatuye akarere ka musanze uyu munsi mukuru uba n'abazi n'abanzi twizeye emmanuel ku izina rya titi bose ndabasuhukije urakoze cyane titi kandi ujye ukomeza ukurikire radiyo ijwi rya amerika tuzajya tuguha umwanya igihe cyose ubyifuje Oh, gukizaho urushinge ni ugukubagana
Nga- ngaho urakoze cyane ugire wikendi nziza na pasika nziza Oh, rwe murakoze vurema urakoze cyane emmanuel Ah, abandi batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook gerard nsanzamahoro yagize ati murakoze namwe nshuti dukunda cyane ngo mbanje kubifuriza pasika nziza abakora bose kuri radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane nkaba kandi nyifuriza mama abo tuvukana bose nkongera nkayifuriza metode munezero remi mutabazi akaririmbo akariko kose k'imana ngo murakoze ubu ni ubutumwa bwa gerard nsanza amahoro reka dufate na alexi mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
jendi muri bujumbura hariya mu burundi pasika nziza
twese kuri twese Eh, yayi- wa- wayizihije ute se wowe
jewe no munsi nagiye ku rusengero guhimbariza hamwe na bene data pasika ubutumwa bakuyemo ni ubuhe mu mu byigishijwe uyu munsi
ubutumwa nakuyemo ni uko twokwiga kugira urukundo tukiga guhariranira Mm.
yego hanyuma rero urifuza gutashya bene wanyu cyangwa se abavandimwe babo
yego cyane rwose ngaho ukomeza
ubwa mbere manje kubashimira mwe mwamuhaye umurongo wo kuvugira kuri radiyo ijwi rya amerika urakoze
Nda- ndagutahije nawe edi gwema asante sana
ndatahije n'umugenzi wanjye ari muri australia yitwa sugutora diyedone Mm.
n'uwundi mugenzi wanjye ari muri zambia yitwa niyongabo theophile Mm.
n'abakristo bagenzi banjye bose bose bose basengera mu ishengero rya pene vangire mu burundi Mm.
Na- n'abo tuvukana bose ndabatahije urakoze cyane alex nawe kandi ukomeze ugire pasika nziza umunsi mwiza
saba namwe murakoze cyane iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twabahaye urubuga kugira ngo mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti zanyu umunsi mwiza wa pasika james kuri telefoni mwiriwe neza james uranyumva
ndabumva uri hehe
ni mu burundi Pasika nziza.
natembere bujumbura ndabumva U- uvuze ko watembereye i bujumbura
yego ubusanzwe utuye he
ntuye mu ntara twiteke muri komine mugina waje i bujumbura kurya iya pasika rero
yego twayimbaje neza cyane Eh, byagenze gute
Ah, twagiye gusenga turavuyeyo twafunguye ubu turiko turahimbaza turiko turayeraheza Mm.
yego ngaho rero tashya abavandimwe bawe wifuje gutashya kuri uno munsi wa pasika
natahije nifurije umunsi mukuru wa pasika mwiza umuhungu yitwa sibomana adire turi kumwe ngaha ayi hamwe n'umuhungu yitwa burifu samuel na kereka yabatiriwe kuri uyu munsi na mama wiwe kugira nkifuriza umunsi mukuru wa pasika mwiza mama wanje ari mugina ku muyange na boma rimwe na wacu na niyo nzima nabwo na butoyi na nishimwe nkana nkifuriza n'abagenzi ba- banje cyane bitwa jire na salomo ngaho ku muyange kino babwira ati mani bahezagiye Mm. james Yego namwe ndabifurije umunsi mukuru umunsi mukuru mwiza urakoze cyane nawe uwo munsi turawikwifurije kandi tuwifurije abakristu bose bizihije uyu munsi udasanzwe mu mateka y'amadini yabo indirimbo ni haleluya ya korari herman turagaruka mu kanya
Munsi wa gatatu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twawubahariye kugira ngo mwifurize abavandimwe banyu pasika nziza kuri telefoni turi kumwe na bureze wiriwe neza uri he
mucanguzo uri mu burundi ko numva uvuga nkaho pasika itakugezeho bureze
oya yangezeho ni buke buke nyine eee byagenze gute
Eh, twagihimbaje mu kuja gusenga Mm.
usanzwe ni sawa re ubu- ubusanzwe usengera mu ruhe rusengero
Eh, ni mukatolika Ah.
Yego.
hanyuma nyuma yo gusenga nta kindi wakoze ha- wa- washoboye ku- kuronka akanyamasa
Oh, oya nk'ikawa ntabyo kabonetse ariko nta ngorane Mm, icyangombwa ni uko ufite ubuzima
yego nicyo Ya.
cyangombwa ngaho suhuza abavandimwe bawe
ariko rero mbanze ndabashimiye kubona mumuhaye umurongo urakoze cyane
irya mbere mvugira ku ijwi rya amerika Mm, ni- hari n'umucanguzo nta nabona ariko wumve bavugiraho Eh, ubwo ni byiza cyane na cyankuzo turabakunda kandi mujye mukomeza mu mutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
yego mu gisagara turabakurikirana cyane rwose Mm. ngaho suhuza abavandimwe bawe kuri uyu munsi wa pasika
ndasubuje abagenzi banjye bose baba banditse izina rya beze ndasuhuza abanyeshuri bose twigana mu gitwenge Mm.
ndasuhuza kandi amadogo yitwa karita adolphe n'abandi bose banditse izina rya beze n'abanyacanguzo bose ndababwiye nk'iminsi mikuru myiza wa pasika urakoze bureze natwe tukwifurije umunsi mwiza wa pasika ukomeze ukubere mwiza urakoze cyane bureze
nawe urakoze rwose reka dufate na jean bosco mwiriwe neza
Mwiriwe cyane uri hehe
ndi mu Kiru- ndi mu- ndi mu- ndi mu Burundi uri mu burundi ahagana he
Ni muri komine Gitobe intara ya Kirundo kirundo ni amahoro
yego kabisa n'amahoro nyene naho umunsi mukuru utagenze neza umuntu yarabesha ko yihereza ntihatahe wabuza ko wihereza kuri uyu munsi mukuru
yego mugo umuntu arakenguka tumaze nagiye gusenga nashimiye imana uya yaba ndamugize kwera Mm.
yego kabisa U- ubu- ubundi ubusanzwe kugira ngo umunsi ukugendere neza nicyo uba wifuza kuba ufite
oya niyo wovyuka amahoro n'ukuri umuntu arakenguruka Mm.
ubu nanabitse iminsi mutwe mugabo nta ngorane kabisa ibintu bimeze neza ahubwo imana ishimwe ko ibintu bimeze neza icyangombwa ni ubuzima ngaho tashya cyangwa se geza ubutumwa ku bavandimwe bawe
aho uwa mbere nohera ko ni mu kikange shakisitare nari mu cyarama Mm.
uwa kabiri ni kapitene mutoyi wanje ari muri muri komine gitobe nyene ngaha mu kirundo Mm.
uwa gatatu ni sabintwari jean claude ari mu cyarama Mm.
uwa gatatu ni reyanda yakorera muri royo Mm.
yego n'uwitwa diodoni nyene akorera muri royo kabisa sindabatahiza amahoro kabisa urakoze cyane jean bosco mu ntara ya kirundo majyaruguru y'u burundi kandi ukomeze ugire umunsi mwiza wa pasika urakoze cyane jean bosco
namwebwe kabisa imana bazigame kabisa namwebwe urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite kandi berekimasi mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
uri n'amahoro e uri he
ndi mu burundi mu ntara ya rutana rutana ni amahoro
ni amahoro kabisa ni sawa n'amo ku ijwi rya amerika natwe ni amahoro masa hano muri leta zunze ubumwe za amerika akazuba ni kenshi nta kibazo dufite
reka na twe akazuba turi nako pasika nziza pasika nziza nawe mu rutana se byifashe bite
rutana n'amahoro akavura karagwa neza imirima ni sawa kabisa nubwo umunsi mukuru ufite dukenye mugabo turayishima Eh, icyangombwa ni uko ako kavura kabonetse nimuhinga ubutaha ndibaza ko ah, umunsi mukuru wundi utaha uzabasanga mumerewe neza
yego kabisa kabisa ngaho suhuza abavandimwe bawe beregimasi
yego reka ntashye ubwa mbere ariko abarumvirizi by'amerika bose ndabagiye mu pasika nziza hanyuma ntashye n'abo tuvukana bose hamwe n'abanyeshuri tugana kuri kaminuza y'uburundi baba bari baranyumviriza n'abo twasengeye hamwe ku isengero uno munsi bose ndabagiye ku pasika nziza
urakoze cyane berekimasi mu ntara ya rutana kandi ukomeze ugire umunsi mwiza wa pasika
abo twese tubisangira umutaha urakoze iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika uwo yari berekimasi eh, mu ntara ya rutana aho ni mu gihugu cy'u Burundi reka dukurikire gatoya iyo ndirimbo ya korari abatoranijwe hanyuma tugaruke mu kanya dufata abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika
yatinze ku manywa yangu izuba riva azutware aba arabegukanye abamizeye bose tubona intsinzi yatsinze uwo mwami yatinze ku manywa yangu izuba riva azutware aba arabegukanye abamizeye bose tubona intsinzi
Yo ni indirimbo ya korari abatoranijwe ni korari y'itorero adeperi basengera kimisagara aho ni i kigali mu rwanda dukomeje gahunda yacu ya muri isanga y'uyu munsi aho uyu munsi twawuhariye ahanini kubaha urubuga kugira ngo ah, mwifurize abavandimwe banyu umunsi mwiza wa pasika piyeri mwiriwe neza
mwiriwe mwemeze nakora pasika nziza
alo mwiriwe piyeri Eh, pasika eh, mwiriwe mwiriwe pasika nziza pasika nziza nawe uri hehe
Eh, Kigali.
kigali ni amahoro pasika yakugezeho neza
Eh, pasika yagezeho neza turishimye cyane twasenze neza twagize ibihe byiza n'abantu barishimye usengera Turimo hehe baragenda bameze neza usengera hehe ubusanzwe
nsengera muri gaturike Eh, hanyuma uri- ngaho ugerageza utashye cyangwa se usuhuza abavandimwe bawe kuri uyu munsi wa pasika
Eh, ntabwo ndabasuhuza aba- abanyamakuru b'iryamerika batugezaho rino jambo nongera nkasuhuza abavandimwe banjye bari icyangugu nongera nkasuhuza inshuti yanjye twiganye ba californiya witwa gasore nawe na gasore gasuhuza n'undi muvandimwe wanjye nawe washington witwa mukende jire numva ari abo ngabo nasuhuzaga urakoze cyane Urakoze piyeri cyane.
kandi ukomeze ugire umunsi mwiza wa pasika ugire amahoro namwe na- namwe namwe murakoze
barakoze uwo yari piyeri i kigali mu rwanda reka dufate na norbert mwiriwe neza norbert uranyumva Norbert ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite Ismail mwiriwe neza Ismail mwiriwe Ismail nawe ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko mu kanya mu buhanga bw'ibyuma nibashobora ah, kubabona abo tubuze kuri telefoni nabo turaza kongera tubaha umwanya kugira ngo bifurize abavandimwe babo umunsi mwiza wa noheri fesito mwiriwe neza ni umunsi mwiza wa pasika mumbabarire Mufashe kabeza kuri twese.
Eh, uri hehe fesito Eh, navugira mu karere ka Kicukiro mm, muri Kigali mu mujyi wa Kigali.
ni amahoro i kigali mu rwanda Eh, bwa nama akavura kaguye karinganiye.
Mm, pasika se yagenze ite Eh, pasika yageze neza twasezeye dusura no- no- n'inshuti n'abavandimwe.
Mm.
Eh, ngaho gerageza rero usuhuza abavandimwe bawe eh, abambere suhuza na mwebwe munyakiriye muri aka kanya murakoze nkasuhuza abavandimwe banjye bari mu Bufaransa Mm.
nkasuhuza abo dukorana bose abakirisitu bose by'umwihariko abanyarwanda bose ndabasuhuza Eh, mukambera indirimbo Igisi- igisingiza korali do kigali murakoze murakoze cyane fesito iyo ndirimbo turaza kuyishaka nituyibona turayiguciraho urakoze cyane kandi ukomeze ugire pasika nziza
abamuzeye bose tubona intsinzi dore igitangaza gushuka kwe habayeho igishyitsi gikomeye abari barinzi babati koko uyu yari umwana w'imana dore igitangaza gushuka kwe habayeho igishyitsi gikomeye abari barinzi babati koko uyu yari umwana w'imana yatsinze uwo mwami
Yatinze ku manywa yangu izuba riva
azura umutware aba arabwegukanye abamuzeye bose tubona intsinzi yatsinze uwo mwami
Yatinze ku manywa yangu izuba riva
azura umutware aba arabwegukanye abamuzeye bose tubona intsinzi yesu we urahuje sinzarorera kwamamaza intsinzi yawe mami ndabwira abatabizi ko yatsinze satani ndabararika mbese muze mumwizere ndabwira abatabizi ko yatsinze satani bararike ngo muze mumwizere yesu mwiza yatsinze umwami radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abo ni abaririmbyi bo muri korali abatoranijwe y'i kigali mu rwanda bakomeje kudususurutsa kuri uyu munsi abakirisitu hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa pasika ku bakirisitu uyu munsi ubibutsa izuka ry'umucunguzi wabo yezu kirisitu kuri telefoni dufite francois wiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe neza kabiri niyedi rwema uri he
ndi mu Ka- ndi mu kamenge ndiho ni amahoro pasika yagenze neza ejo yagenze neza twamye gusenga twishimye rwose n'ubu turacyari mu munezero uracyari mu munezero birumvikana Ah, ngaho suhuza cyangwa se geza ubutumwa ku bavandimwe bawe kuri uyu munsi wa pasika ego abavandimwe uwa mbere na mbere ni wewe umuhe aka kanya ko kuwasuhuza urakoze Eh, ndasuhuje kandi ababyeyi banje bari gitega cyane cyane muri make ku mutumba wa karoba uwo wi- mama witwa sabina ndataha ndasuhuje kandi mama arda harisonga ndasuje kandi iyo nziva ndasuje santare ndasuje tumiri ari mu gihugu cy'ubuganda ndasuje abagenzi banje bose dukorana ndabifuriza umunsi mukuru mwiza wa pasika umwami yesu abapfukiremo aba- aba- a- a- a- a- abagire neza Uh, ura- urakoze cyane francois uh, i bujumbura mu burundi ukomeze ugire pasika nziza
ego namwe ndabifurije ku ijwi rya amerika mugomba mudukurikirana tubakurikirana umwanya wose urakoze cyane kuri telefoni reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika anise mwiriwe neza
Mwiriwe, uri hehe
ndi mu Kayanza.
mu kayanza ni amahoro
Yego ni amahoro.
pasika yagenze ite
Yagenze neza.
Mm,
Yego, kugenda neza ni ukuvuga iki
imeze neza, twayihimbaje neza.
Ah,
Yego, ngaho ugerageza usuhuze abavandimwe bawe
eh, ndasuhuje mama Eva Mm,
na Maeva mm,
na Nzitonda Silas.
mm,
Yego na Karine na Yvonne.
mm.
Yego na Trikeze.
nande
Na Trikeze.
Okay. sawa murakoze cyane aniseti aho mu kayanza mukomeze mugire umunsi mwiza wa pasika
Namwe murakoze mugire umunsi mwiza.
urakoze cyane reka dufate na leo kargo mwiriwe neza
mwiriwe digwema mwiriwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika pasika nziza ye
pasika namwebwe nziza tuyisangire uri hehe
Ah, ubu tuvugana mpagaze muri komine kayogoro muri provinsi ya makamba mu majyepfo y'igihugu cy'u burundi Eh, pasika yagenze neza aho ngaho mu majyepfo y'igihugu
ni ukuri pasika yagenze neza n'ubwo biri uko n'ubwo usanga ubuzima butoroshe ngaha mu burundi umuntu aragerageza akayihimbaza buhoro buhoro na cyane cyane nka twebwe urwari turabizi yuko ngaha mu burundi umuntu mugati agerageza uko abibona Mm, wakoze iki se uyu munsi
uno munsi nk'uko bisanzwe umuntu agenda guhimbaza imana nagiye gusenga hanyuma ndavayo ndagenda ndasangira agacupa n'abagenzi n'ubu niko turi ko turasangira mu guhimbaza nyene iri zuka rya yezu kristo Eh, urakoze cyane aho ngaho mu ntara y'amakamba mukomeze mudusurize abatuye iyo ntara
Eh, ariko inge nipurize mu abagenzi banje na cyane cyane banyumva na cyane cyane urwaruka duhurikiye mu runani rayani na cyane cyane kikoti za kamenge honorine ari mu rumonge ariho witwa jean marie kwizera yigaritse kominare mutangaro mu rutovu reka abarundi bose muri rusange na cyane cyane urwaruka n'aba- n'urwaruka ruri muhira rwa kaminuza ndababwira ati nimwihangane ibintu bizogenda buhoro buhoro bi- bitorerwa inyishu urakoze cyane kandi ukomeze ugire umunsi mwiza wa pasika
Eh, namwebwe ngaho ku ijwi rya amerika
urakoze Eh, reka dufate na felix mwiriwe neza
Tumwe neza uri hehe felix
Eh, ubu ngubu tuvugana ndi i kigali ahantu bita i remera remera ndahabona ku giporoso cyangwa se hirya yaho gato
Eh, ndi hano ku gisimenti nyine niho ndi mu kazi Eh, pasika nziza
Eh, kuri twese kuba numva se wakoze ku munsi mukuru
Eh, impamvu nakoze eh, urabona nyine hari hari akazi hari akazi kamwe na kamwe nyine umuntu akora kadatuma aruhuka niyo mpamvu muri urwo rwego nyine ntaho nta kanya nabonye ariko nimugoroba ndakeka ndi bujye mu bijumba nk'uko wari ubivuze aba ndi kumwe n'umushaka wanjye nyine tukayizihiza ngaho ugerageza usuhuza abavandimwe bawe rero
Eh, ndasuhuza ah, umuryango wanjye uri mu majyepfo ah, mu murenge wa kayenzi harimo ababyeyi banjye eh, harimo n'abashyitsi banjye mu ndamake dije kiroso n'ubutakagira by'umwihariko abanyarwanda n'abarundi bari mu rwanda bose ndabasuhuje
urakoze cyane felix natwe twongeye kukwifuriza pasika nziza ugire umunsi mwiza
ego murakoze nawe urakoze felix reka dufate na isimayeli mwiriwe neza
urahumura uri hehe isimayeli
ndi muri mu rwanda
wizihiza pasika cyangwa se ushaka- urashaka kuyifuriza abandi bayizihiza
Eh, ubundi uwo munsi wa pasika n'izuka ryacu izuka ry'umwami yesu n'izuka ryacu kuko ni umuzabi w'ukuri natwe turi amashami Eh, ni ukuvuga ngo ukuzuka k'umwami yesu kirisitu bayizihiza ariko izuka ryo kuryizihiza ryo ndumva ntacyo bitwaye kuko ukuzuka kwe n'ukuzuka kwacu Mm. ngaho gerageza rero u- utashe abavandimwe bawe bizihiza uyu munsi wa pasika
yego ngiye ndipfurije abene data bose umunsi mwiza wa pasika
urakoze isimayeli i kigali mu rwanda ukomeze ugira umunsi mwiza
nawe nawe mbakoze dizemba Yego, reka tubareke mwongere mukurikire korale herimane mu ndirimbo zabo zijyanye n'uyu munsi mukuru wa pasika
afata icyo gitabo arakibumbura amena ibimenyetso bigifatanije aratambuka arashinjagira akimbagira gitware mwana w'intama watambye ugacungurira imana indimi zose ugacungurira imana imiryango yose ugacungurira imana amoko yose ubacunguje amaraso yawe y'agaciro ukatugira abami n'abatambyi ubacunguje amaraso yawe y'agaciro ukatugira abami
iyo ni indirimbo umunsi wo gucungurwa ni indirimbo ya korali herimane ikaba ari indirimbo ijyanye nanone n'uyu munsi wa pasika aho abakirisitu ku isi yose bizihiza izuka ry'umucunguzi wabo yezu kirisitu kuri telefoni dufite nsengiyumva mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe
gendi igitega gitega ni amahoro igitega n'amahoro pasika yagenze neza Ah, pasika yagenze neza n'ubu turabandanya kuyihimbaza Mm, ngaho ugerageza u- wifuriza abavandimwe bawe umunsi mwiza
Eh, nagomba nipfurize pasika nziza papa wanje na mama wanje bari ahantu i bururi bita ku mukobe Mm.
Eh, n'abavukanyi banje bari aho nyine ku mukobe muri provinsi ya bururi Mm.
na muyomba wanje yitwa piyo n'uwitwa siriyako bari mu bubirigi Mm.
Eh, hamwe na ba mama wacu bari mu gisagara ca bujumbura Mm.
Eh, n'abanyeshuri twigana kuri kaminuza y'uburundi muri kambisi zege Eh, n'abanyeshuri twiganye ku kijyama muri poromosiyo demeri duze ya segisiyo tiyaya okay Eh, hamwe na, na kome aba ahantu bita ibamba na mbona inyibuka na ridiya bari mu kanyosha urakoze nsengiyumva natwe tukwifurije pasika nziza Eh, na pasika nziza mwese abakozi b'ijwi ry'amerika kandi mwakoze kuba mwaduhaye umurongo mugire pasika nziza urakoze cyane reka dufate na thierry wiriwe neza
mwiriwe uri hehe thierry uri hehe
mu kanyosha aho ni i bujumbura
yegome Eh, pasika nziza
yegome reka ntangure gutasha abantu mwese muri ku iradiyo y'ijwi rya amerika urakoze cyane
hanyuma nkaba nongeye gutasha abantu bose bari mu makamba atandukanye ari iruhande y'ibihugu bibanyi bya by'u burundi Mm.
nkaba nongeye gutasha abanyeshuri bose biga mu gisata cy'ubuganga twiga hamwe i buvira ngaho muri kongo muri repubulika iharanira demokarasi ya yego
hanyuma nkaba nongeye gutasha bagenzi banje bose bari mu nkingo itandukanye bose nkaba nabifurije umuhingamo mwiza nkaba nongeye guhuza kandi n'amarira umuvukanye wanje umugenzi wanje twiga ku ishuri rimwe ry'i- kw'iteme tanganyika i Ruvira yaraye abuze umubyeyi nkaba ndamuhojeje nuko mugira umunsi mwiza ugire umunsi mwiza nawe Thierry aho ngaho mu kanyosha mu murwa mukuru w'uburundi urakoze cyane
namwe murakoze reka dufate na abdila mwiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe
Ni- ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mu mujyi wa byumba pasika nziza
Mm, twese yagenze neza se aho ngaho
pasika Mm.
pasika ntago nayizihije ariko nayifurije umuryango wanjye wose Eh.
yewe ni isilamu ntago mu myemerere yanjye nemera ko yezu yapfuyemo Eh. aho si ibyumba Mm, ariko ntabwo haracyakunze bya- ariko ntabwo byambuza ku- kuyizi- ku- gufatanya n'abavandimwe banjye mu myemerere yabo kuko nanjye bajya ba- bamfasha rimwe na rimwe birumvikana ngaho gerageza usuhuze cyangwa se utashye uh, wifuriza abo bavandimwe bawe pasika nziza
mbere na mbere ndayifuriza mushiki wanjye clemence uba i nyamata umujyi wa nyamata niwe yashakiye umugabo Eh, nkayifuriza kaka wanjye ubyara papa uri mu gicu uri gicumbi nawe anko anko wanjye ayimana fabio uri muri ibyumba w'umujyi n'izindi nshuti zose twiganye kuri groupe scolaire de la salle ibyumba kuri groupe scolaire prive ya papebu n'abandi bose tuzuranye mu buzima busanzwe bose mbifurije pasika nziza urakoze cyane abdila aho ngaho mu mujyi wa byumba kandi ukomeze ugire umunsi mwiza
namwe namwe iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twagihariye kubaha urubuga kugira ngo mwifurize abavandimwe banyu umunsi mwiza wa pasika kuri telefoni dufite nije imbere mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi bujumbura ni amahoro i bujumbura
bujumbura harameze neza pasika yagenze ite
pasika yagenze neza ku bayikoze nka jewe maze iminsi ndwaye nta nta n'ahantu nagiye pole sana Mm. ariko nubwo utayizihije urifuza kwifuriza abandi pasika eee nziza nayibifuriza ngaho ukomeza
nashaka kwifuriza pasika nziza umudamu wanjye ari gitega n'abana banjye babiri bari muhira na bene wacu bari gitega bari gitega n'abandi bose ku izina rya mezi imbere felix sino bavuga ngo ndabamara Eh, murakoze urakoze cyane kandi natwe tukwifurije gukira ugira umunsi mwiza nije imbere
namwe murakoze arakoze ah, kuri telefoni dufite kandi ndayishimiye mwiriwe neza ndayishimiye uranyumva
Halo, uranyumva ndayishimiye ndayishimiye wiriwe ndayishimiye ndibaza ko tumubuze kuri te... tumubuze kuri telefoni ariko dufite jean marie mwiriwe neza
twiriwe uri he jean marie
mbonde munyakibande mu isare mu isare
yego pasika nziza
eh, kuri twese yagenze neza wowe
yego turashima buke kuko byagenze kose Mm, ngaho ugerageza wifuriza abavandimwe bawe pasika
Mm, ndaramutsa bagenzi bose dusanzwe tubana mbo nkaramutsa na felix mukuru wanjye ari bujumbura mu kamenge na diedone nzambimana bamukwigere mbo nkaramutsa na muteyi wanjye witwa richard fabrice hari na chantare na francine mbo nkaramutsa n'umukunzi wanjye mbona mama na papa nabo tuvukana bose n'abagenzi banjye bose nkaba ndababwiye bagiye pasika nziza
urakoze cyane nawe ukomeze ugire pasika nziza
namwe murakoze urakoze reka dufate na silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubahwa umukozi wa amerika uri hehe yewe none muvande emwe urakoze cyane kumpa ijambo kuko twaraburanye nabi iwacu mu burundi nuko ndabise n'umugore n'umugore wanjye ab'iwabo ntibari bazi iyo ari emwe ade- radiyo amerika nayise yuko akazina nahise radiyo amerika nayitazira akazina ko ari eh, warakumvise akazina nayi- nayitaziriye oya ntako numvise
oho nahise ko ari ndaba ihuza abarundi n'abanyarwanda urakoze cyane urakoze cyane
Eh, hariyo ndatahize databukwe atarambona wo mu kirundo ahantu bita mu gatete eh, manwangari manwangari hamwe na na nsanzejyaka na bitege na kazungu ni umukwe wanyu abe mu bugande mu buhungiro atwaye umukobwa wanyu ati ni- ni- ni- ntimwari bwamu ntimuramubona ati kandi mumwumva ku matwi none nari nsabye yuko noha umu- umukobwa wabo akavugira kuri radiyo amerika akabibabwira wenyine
ngaho muhe telefoni tuvugane halo ngaho neza pasika nziza halo pasika nziza nziza turayi yego Eh, ngo ngo namwe ni pasika
eh, natwe yage- pasika nziza namwe
ngo ba- Eh.
ngo nga- ngaho gerageza wifurize pasika nziza abavandimwe bawe basigaye mu burundi
Eh, pasika nziza ndayifurize basaza banjye basaza banjye sanzijyaka na kazungu na bidege na sibamana none ndabatashyitse barye pasika nziza na baba binwangari mubwire ko nkiriho ndacyahomeka gake gake none mbyaye kabiri bana ntibarababona none mu- ba- mubani- mubantahirize pasika nziza yemwe
uza pasika nziza nabo bayifite neza eh.
radiyo merika ihoreho ni ndungi
urakoze cyane uzajya kukwerekana umugabo wawe ryari se urakoze silvestre pasika nziza aho ngaho mu gihugu cya uganda undi mwana ndafite mwana mu kayanza Eh,
Eh, ndafite abandi bana mu kayanza ubabwiye ati masabura kiza silivesire wo muri komine muruta ndatahiza abana banje bose nasize mu kayanza harimo nuze nkuru nziza hakabamo na nuze na medali wo yitungiye n'abandi bari iwanyu bose ndabatahiza urakoze cyane silvestre kandi mukomeze mugire umunsi mwiza
Eh, nawe ugira umunsi mwiza uzi ntikujye
abagabo n'ibindi abantu batambaga inyana zimaze umwaka n'amaturo y'amafu byari bishize nyuma y'ibyo ubona umucunguzi uwo ni yesu abagabo n'ibindi abantu batambaga inyana zimaze umwaka n'amaturo y'amafu byari bishize nyuma y'ibyo kubona umucunguzi uwo ni yesu mbese ibitambo by'intama byari bishizeho inuma n'intumura nabyo byari bitakiboneka iyo yesu atamanuka twari kuba bande akwiriye icyubahiro we waducunguje imushimire imana yo yatugabiye imushimire imana yo yatugabiye imana wayo yesu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi nawe ubahariye kugira ngo mwifurize abavandimwe banyu umunsi mwiza wa pasika kuri telefoni dufite frederico wiriwe neza
Wiriwe neza.
uri hehe
yego turashima halo ndakumva ariko telefone yawe ifite ikibazo frederico ntabwo twumva neza
yego we ariko genda kumva neza
frederico frederico telefoni ye ifite ikibazo ntabwo tumwumva neza ubwo wenda nashobora kujya ahantu yumvikana dushobora kongera kumuha umurongo Ah, reka dufate inosa mwiriwe neza inosa wiriwe
yego mwiriwe pasika nziza
yego twese tuyisangire kwezi uri hehe
ni ngaha mu kanyosha mu gisagara cya bujumbura
pasika yagenze neza
yego yakoze neza abantu bahimbaje uruza n'iruza mugabo kenshi twese hari abashitse turi mu bukene wumva turagerageza guhimbaza icyo twarose dusangire n'abagenzi
ntacyo reka natwe tuguhe umwanya kugira ngo wifurize abavandimwe bawe pasika nziza
Eh, reka nifurize hari ari ku mugwiza pasika nziza eh, nyababuca na siheza na korode abo bose bari mu gisagara ca bujumbura ahantu bita ku mugwiza ndaba- ndabifurije pasika nziza Eh, ngaho rero ukomeze ugire pasika nziza aho ngaho mu kanyosha mu mujyi wa bujumbura urakoze cyane inosa
yego namwe ndabashimiye imana ibahezagire nawe iguhezagire reka dufate na roger wiriwe neza roger uranyumva
yego ndabumva uri hehe
rero ndi mu burundi ahagana he buhinyuza kuri komere buhinyuza ku mutumba bita nyarunazi Mm, pasika yagenze ite
pasika yagenze neza twahimbaye twagiye mu misi Mm.
Eh, urifuza rero kwi- ku- ku- kuramutsa cyangwa se gusuhuza abavandimwe bawe
eh, nagomba kwifuriza pasika nziza bene wacu bari mu rwanda bari mu nkambi ya mahama harimo uwitwa kiriberi n'uwitwa kwizera n'uwitwa nyabenda hamwe n'aba- n'abafasha babo nagomba kandi nifurize pasika nziza abagenzi banjye bo mu kirundo Eh, harimo uwitwa joseline nizigiye niyo nzima joseline hari uwitwa serge kameya n'uwitwa joseph n'uwitwa jerome izi ntashyo zibashyikire kandi bagire pasika nziza n'umuryango yabo urakoze cyane celestin ah, roger nawe ukomeze ugire ah, pasika nziza
namwe mugire pasika nziza reka dufate na celestin mwiriwe neza
mwiriwe neza thomas kamirindi
nitwa edi rwema
ego edi rwema
pasika nziza ndabahaye mwiriwe na pasika nziza nawe nawe uri hehe
ndi bujumbura mu burundi muri komine muha zone kanyosha muri karitsiye kibembe Mm, pasika yagenze ite se
pasika yagenze neza n'ukuri turashima uko biri kose Mm, ngaho urifuza gu- kuramutsa abavandimwe bawe rero
bo pasika nziza ndayifurije agahugu kanje ndigikundiro aduseye kari ngozi nibagiye mama wako niyo kwizera virijini amapasika nziza nkongera nkayipfuriza umubyeyi wanje nibagiwe n'abavukanyi banje bose hakizimana deo harerimana christine nibagiye na- na- na muyomba wanje nahimana na dani reka pasika nziza ndayipfuriza abamenyesha amakuru bose bo ku radiyo ijwi rya amerika bwa mbere na mbere thomas kamirindi urakoze
nawe Lady Gwema kuko namwumvise muranasangiye nijwi ndabakunda cyane n'ukuri urakoze cyane celestin i bujumbura mu burundi ukomeze ugire umunsi mwiza
ego namwe mugira akazi keza ngaho ku jwi rya amerika asante sana reka dufate na hoseya mwiriwe neza
mwiriwe cyane edwi gwema uri hehe
ndi muri zambiya aho bita mu rusaka eh rusaka ni amahoro ni ukuri turi cabe bwino Ah, pasika yagenze neza
pasika mutama yagenze neza cyane twagiye mu misa byari biryoshye rwose cyane Mm.
yego kabisa ngaho rero birumvikana ko uri kure y'iwanyu kandi wifuza kugeza ubutumwa ku bavandimwe bawe muri uyu kuri uyu munsi wa pasika yego cyane by'ukuri ngaho ukomeza
ya icyambere mpereye kuri mwebwe nyine mushoboye kutumva kano kanya kugira ngo twibuke inshuti y'abavukanyi n'abagenzi ndabifurize pasiga nziza nkifuriza pasiga nziza cyane cyane gurupe korale dusanzwe turirimbamo yitwa shalom iri ahantu yitwa ciboriya ndavuze nti ndayikunda cyane kandi bose ndabifurize pasika nziza nifuriza pasika nziza umuvukanyi dusanzwe turi kumwe aho twicaye yitwa peter antoni nifuriza pasika nziza ababyeyi banje bari mu burundi aho bita mu kizuka muri provinsi ya rumonge ya baragungwa serivisi na niragira soviya n'aba- n'abarumunanje n'abashikanje bose nifuriza pasika nziza abagenzi twahoranye muri south africa muri cape town ba alex shengero ya pentecote aho bita sotiriva mpereye ku murongozi rubeni perusi abarimu bo mu ishengero ba mwarimu diedoni n'abandi nkavuga ntiby'ukuri ndabakumbiye kandi ndabifurize na pasika nziza urakoze cyane hoseya i rusaka mu gihugu cya zambia natwe tukwifurije pasika nziza wowe n'umuryango wawe ugira umunsi mwiza ubu namwe mugire umunsi mwiza murakoze barakoze mwe murakoze mwese mwagize uruhare muri kino kiganiro cya none twongere tubifurize pasika nziza dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro reka tubasigire korari elimen mu ndirimbo yabo aleluya kuri uyu munsi mukuru wa pasika mwari kumwe nanjye edi rwema cyacu cyacu